imana ibarinde
iyi ni radiyo y'ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ni umwanya w'ikiganiro agasaro ka buraga umwihariko wa muri sanga ikiganiro mutegurirwa kandi ugezwaho na geveniste nshimiyimana ikiganiro cy'uyu munsi ndongera ngiharire abana abana bashaka ababyeyi babo bamenye bakivuka bakababura batangiye gutambuka bamwe muri bo batibuka n'amazina yabo kuva ku munota wa mbere kugeza ku wa nyuma niba warabuze umwana ukurikire neza ushobora kubonamo uwawe ndakira kandi ababyeyi bashaka abana babo ni urugendo rukomeye rusaba ubutwari kwihangana no kwizera ikaze mu kiganiro agasaro ka buraga
shaka agasaro kawe muzakabona maze rero shaka agasaro kawe muzakabona wicika intege shaka agasaro kawe muzakabona shaka agasaro kawe rero uzakabona umwana wa mbere dushaka ni uwitwa hodari wavanywe ahahoze hitwa muri gatonde dore hashize imyaka mirongo ine n'itandatu uwo mwana yarerwaga na sekuru witwa nta wuruhunga ava mu rwanda ajyanywe mu gihugu cy'ubufaransa umubyeyi we hodari jean damascene atuye mu karere ka musanze umurenge wa muhoza akagari ka mpenge umudugudu wa rusagara aratangira ambwira uko yatandukanye n'umwana we yaje kwa sekuru kugira ngo ajye kwa sekuru njye nari mfunzwe yego ubwo ariyo ngiyo ababikira biyo muri icyahoze ari gatonde ababikira baramujyana babajyanye n'abana benshi bagera kwa gisimba ubwo turi mu buhe mwaka
muri mirongo inani na kane inani na kane umwana wawe arererwa kwa kwa kwa sekuru sekuru eh, nta uruhunga yego kwa sekuru ubwo ababikira niwe bamuvanye rero mbese babatwaye ari abana babiri bava inda imwe ariko umwe ari we wanjye twari abana benshi banyuze kwa gisimba babatwara se abo babikira babatwaye ari indi ubahaye uburenganzira babatwariye iki bo ubwo babatwaye nk'imfubyi Mhm.
kubwo na telefone mubikire nti hari umwana wanjye mwatwaye mbere iyo telefone igikora twaravuganye arambwira ngo naramujyanye nanyuze kwa mu, mu rukiko ngo nawe uzajye mu rukiko none yigeze akubwira niba ari sekuru wamuhagarariye hari uwamuhagarariye mu rukiko izo mpapuro warazibonye ntacyo yambwiye rwose yayimye yayimye amakuru yari mu muryango Eh, w'abahe ya babikira Kabondo. Eh, ni ababikira ba hano i musanze nyine hano mu rurenge ba- bampaye aderese ye eh, ndamuvugisha nta nuko ansubije none se amaze kukubwira ko ugomba kujya mu rukiko wowe wigeze ujyayo kugira ngo ujye kubaza ukuntu umwana wawe yahavuye ntabwo nagiyeyo n'ubwo ari procedure ndende ntabwo nagiyeyo hanyuma se umubyeyi wawe papa wawe so mu gihe umaze kuva muri gereza wa- wageze umubaza nimba ari we watanze uwo mwana mbese umwana yari ari hano mu ruhengeri Mm.
ubwo mfunzwe umwana nyiramaze gupfa ajya kwa mukecuru wanjye Mhm.
Umu- umuke- ageze kwa mukecuru wanjye rero by'abakecuru ngo ngo ntabwo tukuzi Mhm.
Bo- umwana ajya ku ku mugabo witwa rwarinda mwene wabo wa ntawe uruhunga wo muri gatonde yego
bamwohereza muri gatonde kwa sekuru Mhm.
Nu- ni umubikira niyo yamuvanye rero ubwo yari afite imyaka ingahe yari muto cyane yari gato gato yari gato ku buryo twamwitaga kabundi twamwitaga ari akana gato ka kabundi kazi no guceza gafite nk'imyaka hari nk'ine itanu gutyo yego U- wambwiye yuko bagiye ari babiri undi mwana bajyanye n'inde undi yitwaga habyarimana Mhm. akaba uwande bava inda imwe ariko- bava inda imwe atari uwanjye ariko ari uwo twabyaranye aha yari uwo mugore mwabyaranye hodari Ye- Jean yego Damascene. kuva icyo gihe cyose nta bundi buryo wigeze ubona bwo kugira ngo umenye irengero na- ndabyita irengero ry'umwana wawe eh, mbere y'uko ushobora kuvugana na mari domitire nyirakamondo uwo mubikira reka da ntari makuru namenye uretse ko uyu mufaransa ari mwiswe wanjye ubayo witwa randrada yego yaje ino mu rwanda ndavuga ni wazamfashije gushaka umwana yaransubije ngo ubufaransa ni bunini cyane kugira ngo ubone umuntu ni ikibazo niko yansubije ngo ubufaransa ni bunini cyane kugira ngo ubone umuntu ni ikibazo yumvaga ubufaransa ari nk'u rwanda rudaterwa ngo inkingi ni bunini ariko wowe urakomeza urashakisha kugeza ubwo ugeze nakomeje kuri kubaririza nyirakamondo nshaka nyirakamondo nshaka aderese yo mu bikira nyirakamondo barazimpa navuganye nawe rwose ariko nyuma aderese hari andi makuru waba ufite yerekeranye n'aho abana bawe bashobora kuba baherereye uretse kumbwira yuko ari mama nyirakamondo wabajyanye Eh, andi makuru mfite rero ubwo bageze iyo ngiyo yego bamuhaye afitwe n'umuntu ngo ni umubyeyi we iyo ngiyo witwa claude ni umuduba ni umuzungu yego witwa claude andi makuru mfite yara umuntu wabutse irindwi na gatandatu ni mukuru Mhm.
numva ko ari dogiteri umuhungu wawe ni dogiteri
Eh, Mhm.
hari undi mudamu hano ba- bakibavana kwa gisimba Mhm.
hari hari n'umudamu ba- banyuzeho ubu ubu asigaye yaraje eh, asigaye ari mu bufaransa
yitwa nde yitwa afisa yego yitwa afisa Mhm.
Eh, yitwa afisa bibaye ngombwa eh, nazabaza musaza we ejo nkazaguha aderese y'uwo nguwo afisa azi ko babajyanye banyuze n'iwe yego
aho bari batuye mu biryogo banyuze n'iwe rwose nakomeje kugenda ndamubaza ariko wazambaje- wazambarije uriya mubikira akandangira akabwira uriya mwana wanjye ko ise ahari nakomeje no kubaza n'imiryango yo kwa sekuru ariko mwazampaye aderese niba muyifite barayinyima bayikwimira iki kandi ari wowe se sinzi rwose sinzi sinamenya rwose hari ikosa wamukoreye hari icyaha wabakoreye ku buryo babikudoza ntabyo si umwana umwa- umwana ko yari gatoya cyane yari gatoya cyane ari gato rwose irihe kosa ntaryo uko biri kose ni uburenganzira bwawe nk'umubyeyi kugira ngo ushake umwana wawe kugira ngo umenye aho ari nawe amenye ko uriho Ah, cyane nibyo- rwose nibyo dukora hano mu kiganiro agasaro kabura icyo dukora ni uguhuza ababyeyi n'abana ni uguhuza abana n'ababyeyi babo ni uguhuza abavandimwe abo- abo ari bo bose babonanye n'ababo kugira ngo bongere bagire uwo munezero wo kumenya aho bari ah, no kubana Ah, nawe rero tuzagufasha tuzagufasha kugira ngo eh, tumenye aho umuhungu wawe aherereye Eh, nawe uzakomeza udufashe uduhe amakuru mu bufaransa ntabwo ari kure ijwi rya amerika rirahagera ndahamya yuko um, tuzakora ubushakashatsi bwacu bwimbitse nk'uko dusanzwe tubikora hanyuma eh, ndahamagarira n'abumva ijwi rya amerika muri kano kanya bashobora kuba bazi ah, uyu mama mariya domitire nyirakamondo wabaga ye ah, mu kusanje kera um, ye- mu- hano mu ruhengeri mu ruhengeri uwamenya umwana witwa hodari ubu si umwana n'umugabo uvutse irindwi na gatandatu irindwi na gatandatu urumva rero ni ubu ubu ngubu ni umugabo w'imyaka mirongo ine n'itandatu amakuru atugeraho nk'uko tuyabwirwa n'umubyeyi we akaba avuga y'uko ari umuganga niba mumuzi uba mu bufaransa umwana w'umuganga umugabo w'umuganga Ah.
witwa hodari nabyo mutubwiye dutanga tukaba tutaramugeraho muzatubwire mbere dushobore kumuhuza n'umubyeyi we icyo nkwijeje ni icyo ngushimiye kuba waje muri kino kiganiro agasaro kaburaga bwana hodari jean damascene nkwifurije amahoro n'amahirwe hari ikindi ushaka kongeraho hari icyo ushaka kubwira umwana wawe niba kumva akantu kakuri ku mutima umaranye igihe uvuga uti umwana wanjye niba nyumva dore icyo nshaka kumubwira rwose umwana wanjye niba yumva yu- niba yumva amenye yuko eh, nyina yitabye imana yego na barabizi ariko papa umubyara arahari ariko nongere nkubaze ikiganiro cyari kigiye kurangira ku kantu urakagarukaho ni nk'aho utekereza ko bashobora kuba baramubwiye ko utakiriho Ii, ka- ni ibyo nyine ni ibyo azi ko nta mubyeyi n'umwe uhari urakoze cyane ndizera yuko bizamushimisha kumenya yuko afite umubyeyi burya abana iyo babayeho badafite ababyeyi birabahungabanya ni burya kuba imfubyi ntabwo ari ikintu wakwifurije undi iyo ubaye imfubyi kandi utariyo ukabanya kamwe bitari ngombwa nabwo ntabwo biba ari byiza banabyara ntabwo bamenya ko bafite sekuru ikintu hano dushyira imbere mu kiganiro agasaro kaburaga ni ukubaka imiryango ubwo rero nawe uzajya muri abo nongere ngushimire ngusezereho nkwifurije amahoro y'imana ngaho ukomere amina amina amina
agasaro kaburaga
hashize imyaka makumyabiri n'umunani mu rwanda mu cyahoze ari perefegitura ya butare muri komini ya mbazi muri mutunda hari hatuye umuryango mugari umuryango hategeka imana yosefu na madarena uwimana mu bana barindwi bari bafite hasigaye babiri gusa ariko muri bo ntawuzi amakuru y'undi dufite ay'umwe ukiriho warokokeye mu rwanda yitwa uwase polina ubarizwa mu mujyi wa kigali mu karere ka gasabo ahitwa ku kagugu ibatsinda arashaka musaza we ushobora kuba yararokotse nahamagaye madamu uwase polina
yego ni wowe uwase polina
yego mwana we imana ibaha umugisha urakoze cyane nawe imana iguha umugisha
yego ndagushimira ko wategereje igihe gihagije kugira ngo dushobore kuganira muri kino kiganiro agasaro kaburaga mwana we mwana imana icyubahiro yego
byinshi cyane kuba byonyine numvise ijwi ryanyu nkamenya ko nanjye munyakiriye mbanje kwiha icyubahiro nihabwa icyubahiro imana nkuru ni ukuri kandi nzima cyane ni yego ukuri Mm.
Mm.
ukaba rero umaze igihe ushakisha musaza wawe witwa uwimana venusiti yego byagenze gute kugira ngo mutandukane ni ukuvuga ko yari yari umwarimu urabizi abantu b'abasore ntabwo bakunda kuba bari kumwe n'ababyeyi babo yego
noneho ko nibuka ko yanari umwana nibuka ko uko biri kose ashobora kuba yari kumwe na mukuru we wari utuye i bugesera Mm.
kuko naho yarahigishije yego
Eh, intambara yari iba gutyo nyine dutandukana gutyo simbibuka neza ni ababyeyi baragenda nanjye nari umwana hanyuma nyine bibaho ngaho intambara aho irangiriye birarangira nyine numva ko ndi jyenyine Mm.
hanyuma igihe kiza kugera aho narerwaga naje kuza muri kigali nyine nderwa muri kigali muri mirongo icyenda na gatanu kuva mirongo icyenda na gatanu narerwa i kigali yego
nabanaga na- n'abantu twari kumwe bo kwa kamuzinzi ngira ngo murabumva ndabazi
yego kamuzinzi ka rusagara yego
yego mpaba igihe kinini cyane muri ubwo buryo nyine bw'ubupfubyi hanyuma muri bibiri na gatatu nza kumenya amakuru y'uko ngo musaza wanjye ashobora kuba yarahungiye i burundi agakora umushinga wa pinide Mhm.
pinide ngo a- akaba ariwo ari- ariyo yamujyanye muri amerika ariko mbimenya by'amakuru kwa kundi nyine uba ugiye mu mu cyerekezo cy'aho mwari mutuye ukabyumva abantu babivuga akaba ngo yaranditse irete ayandikira umuntu wari inshuti wakoraga ku ikomine y'iwacu mbere mbere nyine yego bakivuga amakomine Mhm.
uwo muntu yari inshuti ye cyane cyane ari inshuti magara yitwaga leopordi aramwo aramwandikira leta ayiha umuntu bahuriye muri amerika arayizana ayizana bam- barimo bahuza amakomine irayoba ijya ku yindi komine sinyibuka ntabwo nibuka ikomine yagiyeho ariko abayisomye nibo bazanye ayo makuru baza guhura n'uwo leopordi ngo baramubwira ngo hari umuntu w'inshuti yawe wanditse irete iraza ngo izi iwacu turayisoma ngo ariko yaburiye mu madokima Mm.
Eh, ubwo ni ukuvuga amakuru yahawe nta imeri nta telefone nta ki byaje nyine mu mvugo gusa hanyuma aho mbimenye njya kureba uwo mupapa kuri iyo komine ngezeyo ndamubaza uko bimeze arambwira ati nanjye babimbwiye mu mvugo ati ni uko nabyakiriye ati yongera aderesi ati murarakurikiranye nkamenya ibyo ari byo
none polina I- iwanyu mu muryango mwari abana bangahe
twari abana barindwi barindwi batandatu
ku buryo ubu tuvugana eh, niba ah, venucity uwimana akiriho mwaba muri babiri gusa musigaye mu muryango wanyu
yego ni twaba turi babiri gusa
iki gihe cyose kikaba gishize utazi amakuru ye n'abatazi amakuru yawe
ntayo nzi gusa ni uko nabimenye ngumiza kubyegera nari mfite umukansorenge wankansorengaga Hmm.
aza turarambwira ati tujye mu mujyi aho pinidi ikorera turebe mu bitabo kuko hari umunani hari uwihaye imana nari nahaye ifoto yanjye wo mu- w'umudage hanyuma arambwira ati rero ati ntabwo byakunda ati kereka byibura ugiye ku cyicaro cya pinidi burundi ati birashoboka ko ubwo ari umuntu wa- wize wageze mu ishuri ejo akaba yarakoreye uwo mushinga ati birashoboka ko yaba wenda bafite bagifite amadosiye yiwe bakaba baduha aderese ati kuko amerika ni nini ati urumva niba twebwe turi ku mugabane w'ubudage ati ntabwo twamenya aho pinide ati kandi pinide igira amashami menshi ati kereka ugiye iyo ngiyo i Burundi ukamenya uko bimeze hanyuma uba urumva nabaga ndi jyenyine ndi n'umwana Mm.
no kwiga ari ibibazo mbese mbese ari ibibazo bitandukanye nyuma nyine ndabyihorera n'uwo mukanseringi wanjye tugiye mu bitabo tukareba ibyerekezo byo muri amerika tukabona ni ibintu bisaba kuba ufite kominikasiyo n'abandi bantu ba- ba- ba- bagufasha basi nyine intege zishyika gutyo ngumiza gutyo ariko ngewe ibi byonyine nduwe ndumva nduhutse umutima kuba numvise ijwi ryanyu kuko nabashakisha igihe kirekire aho nitaye kwa kane kwaza igihe cyagera amarira akaba yose Mm.
avuga semana kuko nzabonana n'umuvandimwe gute basi niyo nagira nanjye umuntu nyumva Hmm.
numva ko wenda mfite uwo tuvukana byanezeza hanyuma icyo gihe cyagera nkigunga mbese mbese nkabura uko- uko nagenda nkavuga nti wenda nanjye mfite umuvandimwe nkajya muhamagara wenda yanyumva polina ububabare bwa- Mm, ndakumva polina ayo marira yawe azashira uwo mubabaro uzatuza umusaza wawe niba akiriho tuzamubona ahari hose tuzahagera tumushake tumubone hanyuma tuguhuze nawe Um, eh, ihangane ntuhogore Em, birumvikana ni ukugusubiza mu gihe cya kera ni igihe gikomeye eh, ndakumva Ah, ayo marira yawe yarekaze kubera ko eh, nabyo birakuruhura
numva uwo mukuru mukuru wiwe wari utuye i bugesera yajyanye n'abana bose n'umugore Mm, yari ari n'abana bane babicanye n'abana bane komera n'umugore nawe Mm,
basi yaba akiriho niwe nari kubaza na aderese zose kubera njye nari umwana mm, nuko ubwo rero icyo gihe nyine kuva icyo gihe muri bibiri na gatatu nta yandi makuru nongeye kumenya urumva uburepolide yari yandikiye uretse ntabwo nawe yamenye amakuru ngo bi- yenda abe yamaderese neza byarangiriye aho ariko aho numviye agasaro natangiye kujya kuvuga numva nsubijwemo ibyiringiro ndavuga ni uko biri kose najya no gusenga abakozi b'imana bakambwira ngo hariho n'uw'umumaro ubundi nkavangirwa nkumva mbese nitakarije icyizere rimwe nkabivamo mm, ariko njye ndavuga nti imana ishobora byose mu ijambo imana ijya ihuza abatandukanye nitudahurira muri iyi si no mu ijoro tuzahura gusa nari mfite umuhangayiko nari narashakishije nimero zo ku ijwi rya amerika abantu Mm.
bakambwira tuzajye mu mujyi utanga itangazo abandi bakambwira mbese bi- birancanga ngeze aho mbivamo ndabyihorera Oh.
ariko numvise akasaro ndavuga nti imana yo mu ijuru byonyine kuzumva ijwi rya venuste oh, nk'umukozi mba numva uri nk'umukozi w'imana pe
imana nigomba guhabwa icyubahiro ni ni ukuri ndavugana imana byonyine numva numvise ijwi ryiwe nzahita numva ko ni rya musaza wanjye naryumvishe ariko shimye imana ko mumvugishije maze iminsi mbaza olivier natanze itangazo mu kwa kabiri nkajya numva abandi baratambukwaho ariko nawe akankomeza arambwira ko mwashatse ntimwambona bitewe wenda n'amanetiwaka ariko shimye imana kuko nari natanze itangazo kuruwa ruje barambwira ngo bagiye ngo gutwandika impapuro ngo bandikire pinide ngo ubwo amakuru bazampa ngo banza- ba- bazabaha bazayambwira ndategereza ndaheba na- nabyo nayitanze nku- rikurikirana n'iri ngiri rwose ndakwizeza yuko ibyo mugenzi wacu eh, olivier isatu basumba yakubwiye nibyo nk'uko mubizi oya, tugira ni ukuri.
tugira abantu benshi ariko uko muje mwese tuba tubafite mu gitabo tukagenda tubakurikiranya uwo tudahamagaye umunsi tumuhamagara ejo uyu munsi byari bikugezeho kugira ngo eh, nguhamagare eh, kandi nkwizeze yuko aho muri pinid turahagera turahazi tuzahashakira eh, amerika nubwo bakubwiye ko ari nini nini nari kwiragendwa ku buryo kuhabona umuntu eh, ntabwo ntabwo bikomeye nubwo bitoroshye ariko kuhabona umuntu ntabwo bizagora kubera ko dufite amakuru y'ifatizo yo kugenderaho eh, kugira ngo dushakashake icyo nshaka ni uko wongera ukanyibutsa amazina y'ababyeyi banyu kugira ngo nawe nayumva azavuga ati ubu ni jyewe uvugwa ababyeyi bawe bitwaga nde Yego.
bande mama yitwaga uwimana madarena yego niyo mpamvu ngira ngo najyaga mbyumva ndi umutoya babivuga nyine ko sogokuru ajya kwandikisha uwo musaza wanjye aribyo yandikishije ariko nyirizina iby'ababyeyi yitwaga harinda intwari yego
Eh, harinda intwari uwimana venus ngira ngo nimba kuri diporome ye hariho uwimana ntabwo mbizi niba kuri diporome ye hariho harinda intwari ntabwo mbizi ariko iryo harinda intwari ni irye n'uwimana ni irye na venus teri kabirye
ayo ni amakuru meza azadufasha Eh, cyane aho yaba hanyuma ari papa akwiyumva papa akimenya yitwa papa ni ni ni ha- hategekimana Je- yosefu
hanyuma icyo gihe mwari mutuye mu kuhe musozi muri mbazi imutunda ndaharuzi yego ni umushuti wiwe ya- yandikiye yakoraga kuri komine mbazi imutunda Una- amakuru meza kugira ngo anasobanukirwe yumvise uwo leopold wakoraga imbazi kuri komine mbazi imutunda nani mu, mu gace ka mutunda yego uwo mushuti yari umushuti we cyane muzi ndi umutoya cyane bagendana basangira urumva no kuba yaramwandikiye yagira ngo abe ari we amuha amakuru y'uko wenda hari umuntu uhari nyerekane ko nabiketse uwo uwo leopolidi wakoraga kuri mbazi imutunda aramutse amwumvise yahita amenya ko ari we undi muntu yakumva akamenya ko ari we ni ni musaza wanjye w'i Bugesera kuko bajyaga kwitaba amazina ameze kimwe Yeah.
umusaza wanjye yitwaga uwo w'i Bugesera yitwaga haganje intwari umwe yari harinda intwari undi ari haganje intwari Eh, urumva umusaza wanjye w'i Bugesera yitwaga Hari- haganje intwari inosenti undi hanyuma akitwa harinda bakitwa intwari harinda intwari eh, venuste hakaba na mukashyaka christine uwo mukashyaka mukuru christine wanjye ni abo mukuru nibo wawe nibuka yego yego abo nibo nibuka mu- ndumva ari mukashyaka christine uko biri kose uwa sepolina Yego.
ah, amakuru mpaye arahagije nzayaheraho kugira ngo nshobore gu- gushakashaka uyu musaza wawe Eh, ndizera ko nzagira ibyishimo byo kubahuza
ni ukuri mpe.
hagati aho nkunda kubisaba n'abandi bose nakiri hano mu kiganiro eh, mbere y'uko mbareka mbaha umwanya nk'umunota umwe kugira ngo muse n'abandika ibaruwa ifunguye muyandikire eh, uwo mushaka eh, nkabaha ikibazo cyoroshye ndababaza nti uwo musaza wawe hari indi ntwari uwimana venuste niba ariho akaba akumva muri kano kanya fata uyu munota umubwire icyo ushaka kumubwira kikuri ku mutima umaranye imyaka makumyabiri n'umunani
umva icyo namubwira byonyine kumenya ko ariho gusa gusa nkamenya ko ari muzima nkamenya ko nanjye mfite uwo mvukana nawe rwose byanezeza niyo yaba atakiriho hakaba harimo umuryango yasize kuko icyo gihe batanga- a- bavuga ko yanditse bavuga ko yashatse n'umugore habaye basi hariho n'umuryango wiwe wenda w'abana cyangwa se n'umugore wiwe babaye bakiriho we akaba atakiriho akagira unyumva akumva ayo mazina y'amasano ayazi byanezeza nanjye nkamenya ko mfite umuryango nkamenya ko nanjye mfite uwo- mbese nkumva ko nanjye na- nagira uwo mpamagara akanyitaba polina Eh, uwase ndagushimiye cyane ndasenga cyane kugira ngo umusaza wawe yumve kino kiganiro yumve ko ni umushaka ukuri narashatse abana ba- tubana nta muryango mfite abana ma- mfite abana batatu baba bambwira bakimara kumva ko natanze itangazo barishimye Mm.
barambwira ngo ngo bakeneye kubona tonto wabo Oh, rwose imana yo mu ijuru iramutse impuje nawe namwe yampuje namwe yazaba hejuru kandi nzi neza yuko murarikwiye oh, urakoze murarikwiye cyane mwaziye igihe kujya muhumuriza imitima inaniwe Mm.
kuko ngewe nananiwe oya komera ntucike intege narihebye bikomeye aho ari aho ari nanyumva Mm, azumve ko nihebye bikomeye nkeneye kumva ijwi ry'umuvandimwe mvukana nawe Mm.
ibyo gusa birahagije nta bundi bufasha bundi nkeneye ijwi ry'umuvandimwe mvukana nawe polina ndahamya yuko umusaza wawe niba imana imukomeje yakumvise ndahamya yuko bitazatinda nkazagira ibyishimo bikomeye byo kubahuza nkakugarurira icyizere n'umunezero ku mutima ukeneye ukuri ngaho rero ndagushimye cyane nkushimire kandi kuba wizera ijwi rya amerika ikiganiro agasaro kaburaga nkwifurije amahoro y'imana yego ikindi nta- mutaragenda yego muramutse munamubonye muka- mwamubwira ko mama yavukaga isave aho bita ishyanda
ndaharuzi yego yahita abimenya ayo masano yose yahita yumva ko ari twebwe yego
imana ibaha umugisha mwinshi ndishimye ubu nda- mbese yaboneka atanaboneka ndanezerewe mu mutima wanjye ko mbumvise gusa ibyo birakwiye Oh, ko urakoze cyane nabashakishije igihe kinini kinini gishoboka ariko imana yo mu ijuru ibambera umugisha utagabanyije urakoze cyane nawe imana iguha umugisha kandi ikomeze igukomeze izaguhe icyo yaguteguriye ni ukuri imana yo mu ijuru iduhana umugisha
agasaro kaburaga
rwanda umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na kane ku muhanda uva mu ruhengeri ugana ku gisenyi ubu ni hagati ya musanze na rubavu abantu isinzi barahunga bagana muri zayire umwana w'umukobwa wari ufite imyaka ibiri yaburanye n'ababyeyi be yitwa uwimana beatrice atuye mu mujyi wa kigali mu karere ka gasabo umurenge wa kinyinya akagari ka gasanze umudugudu wa nyabitare ahitwa i gashanze ikaze ku ijwi ry'amerika murakoze umubyeyi wantoraguye yitwa mariselina yambwiye yuko yantoraguye mu nzira zijya ruhengeri na gisenyi noneho ndamubaza nti se ababyeyi ba- banjye waba ubazi arambwira ngo ubuya ngo nagutoraguye ufite imyaka ibiri arangije arambwira ngo nari nambaye umupira muremure w'amaboko agenda nk'ibimenyetso gusa n'amazina mfite ntabwo mbizi niba ari aye gusa ashobora kuba yaranshyizeho amazina yiwe kuko ntabwo watoragura umwana w'imyaka ibiri ngo akumenye amazina ni ukuvuga ko beatrice uwimana ari amazina wahawe n'umubyeyi wagutoye
Mm.
hanyuma se agutoye yakubwiye neza ko yagutoye hehe yarantoraguye mu nzira zijya ruhengeri na gisenyi ubwo n'izamusanga agutora yagutoye bahunga bagana muri zayire cyangwa se yagutoye hari abagaruka bahungutse bagaruka mu rwanda hari icyo yakubwiye yantoraguye icyenda kane ngo abantu bari bari guhunga bari kugenda za kongo yego hari icyo se yaba yarakubwiye wari- wari ufite imyaka ibiri birumvikana n'imyaka mike ku mwana kugira ikintu yibuka ntabwo byoroshye ariko se wowe hari ikintu wibukaga hari akazina bakwitaga waba waramubwiye hari izina ry'umubyeyi wawe wari uzi ni iki wibuka wamubwiye
uwo mubyeyi yambwiye ko yambajije ngo nkamubwira ngo yitwa ngo imana noneho akomerezaho ngo uwimana ntabizi niba ari uwimana niba ari akimana ariko yakomereje uwimana beatrice ngo niwe warishyize
Mm. nta zina ry'umubyeyi wawe wibukaga nta n'inyuguti n'imwe ritangira wumva wibuka ntacyo wamubwiye
ngo namubwiye ngo niba ari ishyaka na ngarambe ubwo nyine akomerezaho mukashyaka na ngarambe nabwo ntabizi nimba ari we birumvikana niba waramubwiye ngo arambe n'izina ry'umugabo ishyaka ubwo eh, ribaye iry'umugore birumvikana ko byaba mukashyaka ndumva yaragenekereje bya nyabyo um, ni ibintu nta kindi kintu wibuka uretse ibyo yakubwiye wamubwiye icyo gihe nta kindi kintu wibuka biru- birumvikana
ntabwo nibuka none se beatrice waje mu kiganiro agasaro kaburaga eh, birumvikana ko ushaka kumenya niba hari umubyeyi wabuze umwana ukavuga uti niba hari umubyeyi wabuze umwana ni jyewe ndabyumva neza nicyo cyakuzanye
Yego.
gukura ufite umubyeyi wakureze akagukunda akakubwira ati dore aho nakuvanye ariko uri umwana wanjye ndakureze Eh, ugakura uvuga uti ndashaka no kuzamenya niba kuko ababyeyi banjye bakiriho Um, birumvikana eh, hashize imyaka makumyabiri n'umunani ufite imyaka mirongo itatu ni ubwa mbere ushakishije ni ubwa mbere ugerageje kumenya niba ko hari umubyeyi waba warabuze umwana ukavuga uti ngize imana nasanga ari jyewe ni ubwa mbere ubikoze ni ubwa mbere mbere ntabwo wigeze ubitekereza nibyo nari nabitekereje ejo bundi nganiriza umuntu w'umupapa duturanye Mm,
arambwira ati rero ku ijwi rya amerika hari ukuntu ushaka ababyeyi bawe bakababura noneho ndamubwira ni mbabarira unshakirize nimero mfite umubabaro w'uko nakuze nta mubyeyi n'umwe arazinshakira arazimpa niko guhamagara ku ijwi rya amerika warakoze cyane kuduhamagara iyo muduhamagaye turabitaba tukabumva tukabafasha urwo rugendo muba mukora mushaka imiryango yanyu mugira ngo eh, mwiyubake niyo mpamvu naguhamagaye uyu munsi kugira ngo eh, tuganire nongere nsabe abumva ijwi ry'amerika muri kano kanya ndi kumwe na beatrice uwimana ni umwana w'umukobwa wari ufite imyaka ibiri muri mirongo cyenda na kane ababyeyi be bashobora kuba baramubuze bahunga bageze mu ruhengeri bagana muri zayire umwana w'umukobwa nta kintu yibuka Ah, icyo abwiye umubyeyi wamutoye ni uko ah, papa we ashobora kuba yitwa ngarambe nyina akaba ari shyaka ubwo ni mukashyaka beatrice uwimana niba ababyeyi bawe bariho niyo baba batakinariho baba bafite umuvandimwe abanyarwanda baravuga ngo ntabapfira gushira niba hari ukiriho eh, mubwire mu nota dusigaranye icyo umushakira birumvikana kirazwa ariko uyu ni umwanya mbaha kugira ngo buri wese yinigure ikimuri ku mutima kivuge eh, mpari ariko ntamuvugiramo rwose muri kano kanya nguhaye ni iki wumva ushaka kubwira ababyeyi bawe niba bakumva ikintu nababwira mbabonye nakwishima nkanezerwa cyane kuko kubaho nta muvandimwe n'umwe birambabaje niyo batagira icyo bampa cyangwa icyo bamarira ariko mfite umuvandimwe byanshimisha kurushaho birumvikana n'ibyishimo umuntu wese yifuza ndakumva akababaro kawe gukura buri nyakamwe kuba ushaka kubabona kwifuza kubona ababyeyi n'umuryango n'abavandimwe ni ibintu buri wese yifuza Ah, ndagira ngo ngushimire nshimira cyane uwo mubyeyi mariselina wakubonye ntagusige ku nzira akakurera akagukuza umumpere indamutso y'urukundo nawe rero ndagushimiye kuba wizeye ikiganiro agasaro kaburaga ah, ukomeze wizere eh, nitugira icyo tugeraho tuzaguhamagara ngaho ugire amahoro y'imana yego murakoze
shaka agasaro kawe muzakabona maze rero shaka agasaro kawe muzakabona wicika intege ye shaka agasaro kawe muzakabona shaka agasaro kawe rero muzakabona undi mwana dushaka n'uwitwa uwase eugenia bakundaga kwita fiyete eh, yari afite imyaka ine muri mirongo cyenda na kane iwabo bari batuye ku kacyiru hafi y'ikigo cya gendarmerie ahari polisi y'u rwanda muri iki gihe uwitwa kayitare eugene niwe se atuye mu rwanda mu karere ka gicumbi mu murenge wa mutete akagari ka gaseke umudugudu wa rasaniro ikaze ku ijwi ry'amerika murakoze cyane bari meze neza none rero ni iki kikuzanye mu kiganiro agasaro kaburaga Eh, nigeze kwandikira nanyujije ku muntu wundi ariko ntabwo nomero zanjye nta watsapu nari mfite icyo gihe ariko nari mfite Eh, ariko none uri nabuze umwana muri mirongo icyenda na kane afite imyaka ine uwo mwana mwabonanye mute byagenze bite mu gihe cy'intambara icyenda kane twari dutuye kacyiru kuri polisi noneho ajyana na nyina wabo nyina wabo ngo aramubura njye ntabwo twari kumwe mbega urabyumva Mhm.
nahunze wenyine bahungana na nyina wabo nyina wabo baramubura mu nzira mfite imyaka ine uwo mwana yitwaga nde umwana amazina yiwe ntiyari ayazi we yari umwana mutumba yakana atazi guhamagara yitwaga fiyete niko twamuhamagara fiyete niryo yari ahazi ariko ubundi twe twari twaramwitse uwasubije niyo ariko we ntayazi ntabwo mwigeze muyamubwira ntabwo mwayamubwiraga ntabwo twayamubwiraga uramwumva mu myaka ine twari tutaramubwira amazina y'uko yitwa ariko fiyete yari arizi fiyete yari arizi ku buryo waramutse akiriho hari uwamutoye yaba yaramubwiye ati iwacu banyitaga fiyete rwose eh, none se yaba yari azi we amazina yanyu yari azi amazina ya papa we azi natwe ni- ama- ni- natwe ntiyari atuzi ariko yari azi nk- nk'abakirisitu gusa numva yari ayazi rwose numvaga baduhamagara ku buryo yashoboraga ku hari umubajije bati papa wawe yitwa nde yashoboraga kurivuga
ariko yaba- yaba yaba abizi kubivuga yari atararivuga urabyumva ariko simbizi rwose reka dusubire inyuma gatoya mutuye ku kacyiru hafi ya Ya polisi hanyuma Kera yitwa- kera yitwaga jandarumeri yego hanyuma birakubita murahunga twibutse gato kugira ngo turebe aho uwo mwana ashobora kuba yaranyuze Ba- bagiye banyuze iyo mu nzovu barakomeza ariko na- natwe niho twanyuze nyine turakomeza ubwo sinzi iyo banyuze yindi ariko amakuru namenye nyuma banyuze yo mu ruhengeri Mm,
mu ruhengeri mhm.
noneho ngo hari umujandarume umu- bamwitaga umujandarume w'umukobwa utaha ku kibuye ngo aza kubona umwana kuko kera yari umutayeri yego ndodora hariya kuri polisi kuri jandarumuri nyine Mm, abajandarume bari benshi bari banzi n'abadoderaga noneho ngo ngo abone umwa- uwo mwana amakuru ye ya nyuma nzi yego uwo mujandarume ngo- w'umukobwa watahaga iwabo n'iki ku kibuye simuzi urabyumva yaravuze ngo uyu mwana ni uwa tayireri kara kana gatoya keza yego uko aka kana ni akatayeri ubu aragafata arakajya ni amakuru ya nyuma y'inzi nabwo ni umukarapu wabimuriye amakarapu ni abantu batwazaga abasirikare bezigo gutyo yego ati namubonye ati am- umujandarume aramutwara wo ku kibuye sinzi izina bari banzi ni benshi n'ayo makuru ya nyuma nzi ntabwo wigeze umenya izina ry'umujandarume kazi wamujyanye oya ni benshi badudereshaga mu rugo iwanjye ntabwo muzi izina
uretse ayo makuru y'uko yajyanywe n'umujandarume kazi nta kindi wamenye Eh, nta kintu namenye narashakishije mu bigo by'imfubyi ngeze kongo hose ndashaka kuko bamanikaga amafoto umuntu akagenda akareba akandika akazi bapi ndashaka ndabura nyine aha muri sisemu narashakishije biratinda ndarekera nondica nibwo rero nivuje agasaro kaburaga reka nzakwandikire Eh, yego kandi harababoneka rwose bakiri bato birumvikana ko nawe wizera ko uwawe nawe wa- wamubona hari abana be namubona ni ugutega amatwi kenshi radiyo ijwi rya amerika kubera ko abo bana yo banyuze mu kiganiro baba bategereje yuko mubumva cyane kugira ngo ndayikunda radiyo radiyo ndayikunda cyane yego no muri kino kiganiro wumvisemo ah, abana bashakisha ababyeyi babo eh, birumvikana ko ah, imyaka ntabwo ihuye w'imyaka ibiri n'imyaka ine ntabwo ari kimwe ariko u- Eh, abana bagenda babona ababyeyi n'ababyeyi mukazabona abana banyu none eh, kayitare ugarutse mu rwanda uravuga uti nashakishije aho muri kongo ndeba eh, niba hari aho amafoto amanitse ariko eh, no mu rwanda hari ibigo by'imfubyi hari nka sos eh, kacyiru yari ihari kacyiru waba warayegereye
oya ntabwo ho nagiye nagiye muri seyiseri Mm. hari impamvu yatumye utabegera ngo ubabaze niba umwana wawe ashobora kuba yarahanyuze hari igituma ntabajije ni ukurumva niba na- na- na- ni- navuze nti yajyanye n'uwo muntu wo ku kibuye ntabwo yagarutse kacyiru Mm, yagaruka kacyiru wenda abantu benshi bakoragamo bari banzi bari kumu- bari ku- bari kumbwira ko arimo Eh, harabona bonaga nzi bakoraga mu kigo cya kacyiru isohora ya kacyiru yego nari kumubona eh. niyo mpamvu ntagiyeyo Eh, ni uko hari n'ibindi bigo by'imfubyi hirya no hino mu gihugu eh, byagiye byakira abana baturukaga muri kongo badafite ababyeyi Um, ubwo ndagira ngo dufatanye urugendo dushakishirize hamwe turebe eh, aho um, fiyete juniya uwase yaba ari eh, ku by'amahirwe ku bw'imana ni izina ry'umunyarwanda wasanga ah, fiyete aho yicaye yumva ijwi ry'amerika yakumva tumuvuze ati uwo nguwo ni jyewe Ah, eh, niba fiyete koko ah, yaragize amahirwe akaba akiriho eh, mwarambukanye mukagirana muri congo akaba yaragarutse mu rwanda ashobora no gukomeza uwo mujandarume kazi niba akiriho eh, waba waragize impuhwe zikomeye akihambira kuri umwana ntamu utange ntamutererane akamukomeza akamurera akamukuza ubu bakaba bakiri kumwe abo bose niba bakumva eh, kayitare eh, fata uyu munota ubabwira icyo ushaka kubabwira Eh, nzi ko ku mutima wawe hari byinshi ugerageze kubihina ubihinire mu munota umwe Eh, ugire icyo ubwira umwana wawe niba akumva ugira icyo ubwira n'uwo wamutoye niba akumva eh, mbere y'uko turangira ikiganiro
murakoze uwamubara mutoye rwure rwose akamenya ko ad- adafite se na nyina hafi yamubwira ko nkiriho kandi nawe niba akiriho imana ikaba yaramubwira ko akiriho imana ikomye mukomeze nibura nkifuza kuzabonana nawe imana ikimufashije murakoze urakoze nawe icyizere eh, ufitiye ijwi ry'amerika ikiganiro agasaro ka buraga ni icyizere kidukomeza kiduha imbaraga zo kugira ngo du- ukomeze kubakorera no kwihangana mutegereje ko tubahamagara nabyo um, bituma tubona yuko mutwizeye kandi mudukunda nkwifurije gukomeza gutegereza wizeye nkwifurije amahoro eh, ngaho rero wirirweho kandi ukomeze wumve ikiganiro agasaro kaburaga murakoze mwiza jenoside
agasaro kaburaga
hashize imyaka makumyabiri n'itanu igihe inkambi z'impunzi zasenywaga abantu baratatanye bakwira imishwaro ababyeyi batandukana n'abana muri bo nsengimana munyembabazi yonatani yari afite imyaka cumi n'umwe aburana n'ababyeyi be bahunguka bagaruka mu rwanda umubyeyi we bampire anastasiya atuye mu karere ka rurindo umurenge wa burega ahitwa karengeri yandikiye ikiganiro agasaro kaburaga dusaba kumuhamagara ngo adusangize amakuru y'umwana we narabikoze
urakagira injishi z'inka n'ibisabo ni njyewe urakoze cyane ndagushimiye ndi hano ku ijwi rya amerika nari nguhamagaye ngira ngo tuganire yego yego wakagira intungu wakagira urugori we wakagira imfura we wagaheka we urakoze cyane mubyeyi urakahorana impundi wakagira kagame waduhaye u rwanda rwiza Oh, urakoze cyane rwose Ni ukuri rwose ndakumvishije numva mbese yewe nta hantu narimo kwivugisha njyenyine oya ntukivugishe wenyine duhari
nari njyenyine nta hantu njyenyine ujya we no kujomera wasanga nta hantu hameze nko muri pariki Oh, nari nguhamagaye rero ngira ngo uh, uze mu Yes.
kiganiro ubu turi mu kiganiro agasaro kaburaga Yego- yego gaheka we nagira ngo nguhe umwanya tuganire umbwire amakuru y'uyu mwana wawe eh, ushaka uyu mwana wawe mwatandukanye mute
umwana wanjye twatandukaniye muri congo yego ahitwa ahitwa igoma Mhm.
twari tugeze ahantu hitwa isake iyo baganaga simpazi yego bamwe baganaga mu rwanda abandi bapfa gushwiragira bagenda ntabwo mbizi nibo twaburaniye ntabwo nongeye kumubona kandi n'amatariki namuburiyeho sinyaza ahubwo ubwo twarimo guhunguka dutaha Mm.
kuri ubu hari dufite nk'imyaka nka makumyabiri hari n'itanu cyangwa n'umunani ntabwo mbizi neza yego hashize igihe kinini birumvikana ariko nibyo koko iyo myaka makumyabiri n'itanu niyo niyo rwose ishize um, Yeee.
none se uyu Mm.
uyu muhungu wawe nsengimana munyembabazi yonatani
yego gaheka we icyo gihe yari afite imyaka ingahe
yari afite imyaka ingahe yego mbese duhunga yari arangije yara- yarize yarize imyaka nk'itatu y'imyuga yego y'imyuga yo ha- yo hambere yego
Eh, yari yavutse inani yari yavutse inani gatatu niba ariho ni umubyeyi niba mbese niwe wa- wabimfashamo kansubiza umutima mu nda mm.
Eh, hari abandi bana wari ufite hari abandi bana usigaranye eh, hari abakobwa Mm, hari mushiki we witwa kuradusenge yego hari n'uzayisenga Mhm, hari na byukusenge yego abo ngabo ni bashiki ba- ni bashiki be mbese ubu ngubu twari mu mahanga ubu ngubu turi kumwe a- bari bose mbese nanjye ndiwe ni byiza ubwo mba mbikubarije kugira ngo aramutse abumvise abamenye bimuhumurize yumve ko Mm.
agifite abantu be bamushaka bitume nawe yihutira kubasanga mbese wowe ukagira inka zikamwa we mbese uramutse umumbumburira ariko ko Urakoze.
ntazahuraho nkaguterura nkaguheka Oh.
nagutera nkaguheka najya no kugura amata aho hari nkayaguha ukayanywa rwose uramutse ubikiriye n'ingufu mana yanjye agahinda karanyishe mpore mubyeyi mpore mpore
ahubwo hashize igihe numva nta gisubizo nkwirwa nkwirwa ku gasaro kabuze nkabaza bamwumva burimo kubwira abababonye ab'amezi abiri ababonye ba nyirakuru ababonye ba nyina ba- nanjye ndimo nkavuga ngo ese mana hari uwamvangiye akanyitirira ibintu ubu- kuko bya- buri wese byaramutangaje ngo agakecuru kazi kuvuga bene ibyo ubu ndavuga mfite imyaka mirongo cyenda ufite imyaka mirongo cyenda Eh, mfite mirongo cyenda Oh, imana igukomeze iguha imbaraga rwose ikomeze kugenda imbere ikomeze kugenda imbere iramutse ubimfashijemo mbese ukambanira uwo muntu Mana, naza iwawe nkaguheka ahubwo Oh, wa mubyeyi urakoze rwose nzakora ibishoboka eh, kandi nongere nkwisegureho eh, dufata igihe kinini rimwe na rimwe kugira ngo tubahamagare atari ugutinda ntiduhera ntiduhera yego Eh, ni uko eh, tuba tubafite muri benshi nk'uko nabibabwiye nkanga kugira uwo nsimbutse undi uje wese nkamugenera igihe cye eh, kubera yuko Yego.
mwese muba mubabaye eh, ntawe ugomba kuruta undi igihe iyo kigeze buri wese ndamuhamagara mfata igihe nkamuhamagara tukaganira kugira ngo inkuru ye igaragare kandi uwe amwumve n'abadufasha gushaka nanjye mfate igihe bintwara igihe ariko mbikora nishimye nezerewe iyo mwishimye nanjye ndishima nawe rero nzagufasha nzagufasha Eh, nzagufasha Mm.
yego yewe karame
ubu rero urabimbwiye numva nsubijwemo intege ndi umuntu usenga ndu- ndi uwa yesu nta nta- nta kintu ke- keretse ab'iyi si nibo batameze neza naho twebwe nawe uzi- uri umuhuza uri mbese mana yanjye ntabwo nabona uko mvuga nkoreho
ahubwo nari ndimo kuvuga ngo ese mana hari aho ujya uhamagara nyine uti uti mwe ntimukajye mumpamagara numvaga nshaka kukubaza mbese ko naheruka kwiyumva ku cyumweru sin- sintirimuke sinjye gusenga nkirwa numva nkumva nta- ntumbuze mbese mana byagenze bite Mm, biranshimishije cyane No.
ko nshoboye kuguhamagara nkaba nshoboye kuvugana nawe wa mubyeyi we ibyishimo ahubwo ni nijya byinshi unezerewe kuko nijya unezerewe kuko navugaga nese watambarije aho ndi ntambaze umuryango we mbese wanamubwira utaho wamusize yarari uti niho akiri yo
uti rwose niho akiri rwose uti ku ivuko uti niho hahandi uzi niho akiri karame karameye ye wari urimo urangiza uvuga uti aho yabasize ku ivuko niho mukiri
ngo niho tukiri bashikire nyine bari aho kura dusenge ari aho uzayisenga ari aho yewe utinabyuka usenge singiye kabiri ni byiza rero niba koko yonatani munyembabazi nsengimana ariho akaba yaratandukanye n'umubyeyi we bageze ahitwa sake bahunga amenye yuko bamushaka bamwifuza n'uwaba amuzi ah, yaramubonye Eh, akaba yumva ijwi rya amerika muri kano kanya ikiganiro agasaro ka buraga yatubwira mubyeyi nkunda mbere y'uko nkureka ah, nkunda kubiha abandi babyeyi bose nawe ndabiguhaye abantu bose baje muri kino kiganiro mbaha umunota umwe kugira ngo bagire icyo babwira uwo bashaka Uh, bamubwira icyo bafite ku mutima hashize imyaka makumyabiri n'itanu utandukanye n'umwana wawe nsengimana munyembabazi yonatani iyi myaka yose ishize umutekereza buri munsi umwifuza wifuza kumubona ubu ngubu niba kumva niki ushaka kumubwira ufite umunota umwe ngaho ndawuguhaye wiharire ikintu ushaka kumubwira ndamutse mubonye wamubwirira utuzaze rwose uti murumuna wawe aragushaka uti namwe mwaburana guti yari yatsindiye uti niho ari uti ni umubyeyi abyaye abana bane witwa nsengima witwa irasubiza irasubiza mvuze n'abuzukuru yego Eee iyo bivuze gutyo ibyishimo birandenga nkabura ukuntu mvuga mba- numva nakwizera burundu ahantu ahantu h'igishanga ndi njyenyine agahinda karanyishe uteramutse akubonye rwose uti nta kibazo uti ntacyo waba waba ubyaye waba warashatse waba uwo uri wese uti ntuzatinye kugaruka mu rwanda nta mahoro uti nta kibazo gihari nzamubwira kandi nawe ndahamya ko ashobora kuba abyumva ngusezereho mubyeyi ngushimire kuba warategereje iki gihe cyose kimwe n'abandi babyeyi bose cyane cyane abantu bakuze bo ku myaka yawe nibutsa bumva ijwi ry'amerika ko ufite imyaka mirongo cyenda ukaba wumva ijwi ry'amerika buri munsi ukaba udukunda nawe ngusabiye amahoro ngusabiye ubuzima ngusabiye ituze ndagushimiye izo nka was- wasabiye zizakamwe tuzazisangira urakate inka za kagame zose n'urugori rwose n'abana n'imfura n'ubuheto mbese ndi umuntu w'imfura n'ubwo nshaje bwose ndi umuntu usenga uri muri yesu ahubwo agahinda niko kanyice k'uwo mwana ntukagire agahinda kazashyira komera nukama nukama nuramuka umbwira ngo uzabona nageze iwawe kandi nzahagera uzabona nabi Uza- uzahagira mubyeyi ngaho rero ukomere reka nkubwire gatera nanjye yego urabona iriya nzu ya- y'umukuru wacu kagame nyine nubwo ari muri amerika yakiriramo abatiki yose nigera iruhande nkayitegereza nkavuga ngo wenda umwana wanjye ari mu nkarangaranga nkabona mwikanga ngasenga nkabona ndamubona eh, ari n'akantu kamwe nuza mu iradiyo nakabona nkagira ngo niwe no mu nzira nkamubona Oh, uzamubona niba akiriho nta kabuza uzamubona ukomeze wizere ndizeho ukagira urugorewe no kubunyibutsa ku cyumweru bizongera binyureho nzabihitisha rwose uzajye wumva agasaro kaburaga amasezerano duhanye nzayubahiriza muhaye amashyi n'impundu ni ukuri kw'imana uri umushakashatsi uri uwa yesu uragahorana imana na- n'akazi keza no kubaho kose n'umwuka muzima urakoze cyane imana ihabwa ikuzo
ndakwishimiye urampamagaye numva birantunguye numva nakwita umwana yesu we Mana. uhabwe icyubahiro ni ukuri ntabwo turavugana ku mwuka ariko ku mutima n'imana iduhujije iratuzi iranatwumva yego ni umuntu byarabatangaje ngo umuntu w'agakecuru ngo umenye ibyo se ngo wabikuye he Na- ni ni ibibazo byinshi n'agahinda k'umwana wanjye Oh, ngaho Ibi ukomere bashiki bawe bariho buzi bariho rwose uti nawe ariho nta kibazo ntabwo yapfuye dore wamusize ntiwakire nzamubwira yiruka umunyembabazi na- nuza nawe uzayisenga uti nawe yasubiye ku isambu uti ntuzagire uti ntuzagire ikimutera ubwoba uzasubize nta kibazo nta ki- nta bugambanyi yakoze nta kintu mbona igihe mba numva iradiyo yego none wowe urabona ko uri umuhuza rw'iminota sinyirengeje simba warebe ko nagutindiye numva nazi iwawe tukibanira Oh, byanshimisha twajya tuganira tukarikesha rero ukuri uzajya umwaniza wenda nka nijoro nko mu n'igihe cya nijoro igihe bari muri ntarungu igihe bari muri ngira inama uzajya umpamagara tuyiganire utari ku kazi nzajya nguhamagara twiganirire mubyeyi
uzajya ubonera kugeza iruhande kandi yesu wakoze ukuntu meze neza Numva umu- numvise umutima wururutse nishimye mwana yesu yego we Yeah, biranshimishije Yo.
nanjye kuguha ibyishimo nicyo tubereyeho bariya rero bakubwira uko bakubwira ndakumva harimo abababona bakarira ngewe sinzi uko namenya namuhita mvuga ngo nge niwe nshaka ndaje tubona nawe niba ari i kigali niba ari nayo ndagusanganye imana ihoraho rwose ndahamya ko tuzabonana nibyo byishimo ntegereje kandi izabikora izabikora mfite ibyiringiro kuba ubu nyibutse kuri uyu munsi nanjye ntayise ubundi nayifashaga hasi ariko ni nakanjye niguye ndakena ariko ntabwo njya nkena ku irati kuri telefone oya rwose uri umujyambere komereza aho ngaho niho tuzaguhamagara nitugira amakuru tugomba kukugezaho ngaho rero ukomere ukomeze ugire icyumweru cyiza urakahorana impundu n'urugoyi rwiza ndishimye ndanezerewe ndirirwa nzaguma nkusengere nawe umfashe nanjye ndagusabira amina amina mwirirwa akazi keza ukomere mubyeyi ye amina amina
agasaro kaburaga karabonetse
aha niho dusoreje ikiganiro agasaro kaburaga mbashimire kuba mwagikurikiye muri benshi nawe niba ufite uwawe wabuze hamagara ikiganiro agasaro kaburaga nimero ni zeru zeru rimwe kabiri zeru kabiri karindwi karindwi gatatu kane gatandatu rimwe zeru nongere nyisubiremo zeru zeru rimwe kabiri zeru kabiri karindwi karindwi gatatu kane gatandatu rimwe zeru naho ubutaha mwari kumwe na venuste nshimiyimana
agasaro kaburaga